iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mw'isi duteramanye kuri uyu munsi wa mbere itariki umunani y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike mungikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi birasaba rero kandi nibyo turi gukora gushishikariza abanyeshuri kuryama muri izo nzitiramibu kugira ngo umunyeshuri yumve ko inzitiramibu atayizanye gusa ngo yayereke ubuyobozi ahubwo yayizanye ngo izamufashe kwirinda malariya uyu ni olivier bwamukwaya umunyamabanga wa leta mu rwanda ashinzwe amashuri y'intango hamwe n'ayisumbuye atera akamo abanyeshuri akabasaba gukoresha umusegetera wo kwikingira imibu mu gihe baryamye inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimo igitero cyabaye mu burundi mu kabari muri zone k'inama turagaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana muramutse neza aloise umwanya ni wawe
mwaramutse frederic mwaramutse inshuti za radiyo ijwi rya amerika abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu cya somaliya bamenyesha ko bamenye umuntu akekwa ko ari we yagize uruhara mu gutega ibombe mu ndege y'ikompanyi yitwa daro airlines mu ndwi irangiye umwe muri abo bategetsi amenyesha kandi ko uwo muntu yagize uruhara mu kindi gitero cyagabwe n'intagondwa z'abarwanyi ba al shababu muri icyo gihugu uyu muntu arongoye ishyirahamwe yakoreramwo yakoreramo muri iryo shyirahamwe akorana kandi na al shababu uyu mugabo yaciye ahunga aracakurikiranwa n'inzego z'umutekano za somaliya iyo ndege yaturitsemwo ibombe yatumye umudereva wayo asubira ku kibuga cy'indege cya mogadishu inyuma y'iminota cumi n'itanu yari imaze ihagurutse muri Algeria naho leta ya Algeria yarateguye itegeko rihindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi muri ico gihugu iryo hindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ryatowe n'abashinga amateka ijana na mirongo ine n'icenda cumi na batandatu bahisemo kudatora mu gihe abandi batitavye ayo matora abatavuga rumwe na leta barashikirije aho bahagaze mu kuvuga ko ata kintu gikomeye cahinduwe hatari uguha ububasha bukomeye inama nshinga amateka zimwe mu ngingo zahinduwe harimwo guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu byashyizwe kuri bibiri ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ryongera perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ibindi biringo bibiri kuguma ku butegetsi iryo bwirizwa nshingiro rishasha riteka umukuru w'igihugu kugena minisitiri wa mbere ava mu mugwi ufise abashinga amateka benshi mu nama nshinga amateka amakuru kuri korea ya ruguru igihugu cya korea ya ruguru cyararungitse ejo ku munsi w'imana ikigenda juru mu kirere bituma amakungu agira amakenga ko cyoba kiriko kigerageza porogaramu yacu ya misile balisitike televiziyo ya leta ya korea ya ruguru yamenjeje ko icyo gikorwa cyo kurungika ikigendajuru cyagenze neza cyane leta ya korea ya ruguru imesha ko icyo gikorwa atacyo cyotera ubwoba kuko kiri mu ntumbero y'umutekano ariko amakungu abona ko cyarungitswe mu kirere hatisunzwe iby'amakungu asaba bica bituma ko hari iyindi ntumbero korea ya ruguru yo bigamije gushikako inama ya oni ijejwe umutekano ejo ku munsi w'imana yarakoranye mu ntumbero yo gufata icyemezo kuri uyu mugambi wa korea ya ruguru leta z'ubumwe za amerika yiyamirije icyo gikorwa ikaba yaciye itanguza ibikorwa bya kidiporomasiya kugira korea ya ruguru ifatigwe ingingo kuri iyo ngendo yayo muri Taiwan naho mu gihugu cya Taiwan gushika ubu abajejwe gutabara baharurwa mu bihumbi baracari mu bikorwa byo kugerageza kurokora abantu bashika ijana na mirongo ibiri baba bakiri munsi y'ibibomoke vy'amazu vyatewe na nyamugigima yateye mu gitondo ca kare co ku munsi wa gatandatu abategetsi ba Taiwan bamenyesha ko iyo nyamugigima yapima uburemere bwa magnitude zitandatu n'ibice bine imaze guhitana abantu mirongo ibiri na batanu gatandatu n'abandi bashika amajana atanu bakomeretse abantu bashika amajana abiri na mirongo itanu nibo bakekwa kuba bakiri mu magorofa barimwo kuko batagira aho baca ku bw'ibibomoke by'iyo nzu abajejwe gutabara kuzimya imiriro n'abandi bariko barafasha mu ntumbero yo kuraba ko borokora ubuzima bw'abatari bake muri Colombia perezida wa Colombia Juan Manuel Santos amenyesha ko abakenyezi barenga ibihumbi bitatu n'ijana bibungenze bamaze gufatwa na wa mugera wa Zika uterwa n'imibu perezida Santos yamenyesheje kuri televiziyo y'igihugu ku munsi wa gatandatu ko ata kiremeza ko uyu mugera ufitaniye isano n'abana bavuka bafise imitwe itameze neza hamwe n'ingorane zo mu bwonko gushika ubu nta rucanco canke umuti w'uyu mugera uraboneka muri siriya igihugu cya turukiya kirarembejwe n'amakungu agisaba kugururira imbibe impunzi z'abanyesiriya zihunga ibitero by'abasirikare ba leta biri ko biba mu gisagara cya arepo abategetsi b'ubumwe bwa burayi basaba turukiya kugurura imbibe cugaye minisitiri wa turukiya ajejwe imigenderanire yabwiye bagenzi be bafashanya mu kwivuna umwansi ko turukiya camye icuguruye imiryango yacu ku mpunzi ariko impunzi zo z'abanyasiriya zo zivuga ko ivyo bitandukanye n'ibiriko biraba ku kibuga
urakoze aloyiza ku makuru heje kudushikiriza umuntu umwe yarishwe kuri wa gatandatu mu gitero cyabereye mu nywero bwo muri zone kinama mu buraruko bwa bujumbura abandi bantu cumi na babiri nabo barakomereka abajejwe intwaro bemeza ko wasize ubuzima muri icyo gitero yari umwana uyu mwana abaye umuntu agira indwi yishwe mu kiringo cy'iminsi itatu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroge wirika neza ari i bujumbura Ico gitero cabaye nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro nk'uko bivugwa na bamwe mu bariko baranywera muri ico kirabo catewe ico kirabo kiri kw'ibarabara ry'umunani muri zone ya kinama iruhande y'ibarabara rikuru rn9 rihuza umugwa mukuru bujumbura n'intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi abajejwe intwaro bemeza ko umuntu umwe ari we yahasize ubuzima abandi cumi na babiri barakomereka harimwo babiri bababaye rwose uwo yahitanywe n'ayo magrenade ni umwana yari asanzwe atembereza amagi mu birabo n'amabarabara nk'uko bibandanya bivugwa n'abajejwe intwaro gushika ubu abategetsi bo ku nzego z'ibanze bamenyesha ko bataramenya amamuko ya nyakwigendera vincent ngendakumana umukuru wa karitiye bubanza aho ikirabo catewe kiri mu bisanzwe murazi yuko abacuruza ama- ama- amagi baba bariko baratembera tuta- nti- nti- musanzwe twe- ntituramenya bene bene umuntu ko twaciye tumujana muri muri morgue ntiturashobora kumenya nyene umuntu gushika ubu amatohoza ntarerekana neza abakoze ico gitera bari bo mugabo hari abikekwa n'abarongoye abandi muri zone ya kinama birashoboka yuko boba abantu baba baje baba ahandi mu muza c'ibitoki na za mutakura twose ubwo bwa mbere badutera muri katiya ca bubanza barabe bagiza no kudutera aha kwibarabara rya cumi na gatanu harapfa abantu babiri bavuye mu cibitoki ni ukuvuga yuko dufise ingwane y'ahantu bashobora kuzana mu kirasazana ko ari karitiye itabona ruhana imbibi ni ukuvuga yuko byoroshe kuza bavuye nk'aho mu za cibitoki na za mutakura nibaza yuko boba ari ari nabo kuko nibaza yuko ata abantu eh, b'indani baba batwinjiranye ngaho iwacu bashaka kuza guhungabanya umutekano nabava ngaho nyene naho abajejwe intwaro bafise abo bikeka basaba abanyagihugu barongoye kutajana nyabahururu ngo binuwe bagenzi babo bo mu cibitoke na mutakura twebwe naho wumva tubagiriza yuko bavuye mu cibitoke cyangwa mu- ku mutakura dusanga tubanye neza cyane kuko abatwara mu mutakura cibitoke matwe ko turavugana no batugera tukabagendera urumva n'abavuye mu cibitoke cyangwa mu mutakura baraza iwacu bakaja mu kirabo cyangwa tukaganira bakaza kureba abagenzi bakangura bagasubira abanyagihugu icyo nobasaba nobasaba yuko boguma batekanye bafatanye umutima bafatanye hamwe kuko yaba uwo mu cibitoke yaba ku mutakura yaba uwo mu kinama twese turi bamwe kandi basumira iwacu mba ntitwobinwa ngo nibo babikoze abagizi ba nabi gusa ni umugizi wa nabi gusa ku, ku mutima wiwe umugabo si bose abagizi ba nabi we twabasaba yuko gusa baguma bafatanye mu nda kugira ngo tubanane turondera uwo mwasi hamwe tumugwanirize hamwe mu kiringo c'imisi itarenze itatu hamaze gupfa abantu indwi ku mugwa mukuru bujumbura bane biciwe muri karitiye ya gikoto muri zone musaga mu mpanuka bwa bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu uwundi muntu umwe yiciwe muri iyo zone nyene ya musaga muri karitiye ya gitaramuka ku wa gatandatu mu gitondo ku munsi wa gatanu ku muhingamo naho umusirikare w'igihugu yiciwe muri zone c'ibitoke mu buraruko bwa bujumbura babiri muri aba bantu indwi bagandaguwe ni abana turetse uwo yiciwe mu kinama kuri uwa gatandatu mu ijoro uwundi mwana yaguye mu gitero co mu gikoto mu gihe yari iruhande y'abantu bariko bivuna akanyota bongera bitambira eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika ubu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri iyi ndwi igiye kurangira baratanguye isekeza ryo kurungika abaganga ku mitumba imwe imwe yo mu ntara z'uburaruko kuvura abanywanyi b'indwara ya malariya aho ni mu burundi n'intumbero yo gutezurira amavuriro yo muri izo ntara amaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abarwayi ba malariya iguma yiyongera muri izo ntara ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mu karere k'ubuvuzi ka kirundo aho twagendeye abaganga bavuye mu ntara ya kirundo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu i bujumbura no mu zindi ntara zidakazemwo indwara ya malariya bariko bakorera ku mutumba wa kiyanza bapima malariya bagatanga imiti kubo basanze bayigwaye dr jean baptiste nzorironkankuze arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo aratubwiraho ico ciyumviro co gutunganya iryo sekeza cavuye kirinike mobile yateguwe kubera byibonekeza neza ko indwara ya malariya iguma yongerekana mu gihugu mbere bikibonekeza ko ku mavuriro usanga bishika bakarengekwa niho rero mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikisaruhonyanganda sida bacabona yuko umwe wese ahari yova hasi agafasha kugira ngo turwanye ico kiza ca malariya ariho aciye afata abaganga benshi bakorera i bujumbura mbere no mu zindi ntara barabarungika kugira ngo baze gufasha abandi bari basanzwe bakorera mu ntara zirimo malariya nyinshi kugira ngo habe isekeza ryo kuvura abarwayi bose abarwaye indwara ya malariya abanyakiyanza twasanze ku ivuriro rya gaharo aho basanzwe bivuriza bavuga ko malariya iwabo irenze urugero ni mu baragwara malariya cyane nyene basha ugasanga ine zirabakariye uhuguyu nawe uyu yarayigwaya cyonka ikiri umwana muto nyine by'umwana amaze kuvuka cumenga ziragiye buri ntuzongeye kumufata kandi muga nk'aba ari muhira nyene buri munsi bama bagwaye bagwaye mu mwaka abana bawe bagwara malariya kangahe yeme ni kenshi yeme nta nubwo noharura bakira kugira neza igikorwa cyo kuvurirwa ku mitumbi wabo mwisekeza bita clinique mobile tubyakiriye neza gose cyane kuko twebwe abaganga biratugora kugira dushikeyo nkanje ndi ntaho nikora iyo ngwaye ndabura ukuntu noca nshika kwa muganga n'ingoga bigatuma umwana aca turembana bagasaba ko malariya yofatwa nk'ikiza ikavugwa ku buntu tuvura ku buntu nka malariya kubera umuntu agiye mwa muganga bakamuca amahera menshi atari buronke mugo badufashije nk'uko bafasha izo za sida n'ibindi byo tworohera rwose tukagira amagara meza iwacu kuri mutumba wa kiyanza yego turasaba ko badufasha tukavugwa kuri gusa n'amahera twohora twayakuye he yishwe ntahariho n'ukuri kubera ko malariya ibandanye yiyongera mu ntara ya kirundo enyishu ni ya muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo biribonekeza ko abanyagihugu bakwiye kuguma bariko bararonka inyigisho na cane cane izo kuza kwivuza hakiri kare kuko biribonekeza ko hariho abafatwa bakaca kwivuza batevye bigatuma iyo ndwara ica ikwiragira kuko imibu irose aho ikura iyo ndwara ica iza irayikwiragiza no mu bandi bari bakomeye ndavye nko mu ntara ya kirundo hariho imyonga itari mike barimamwo imiceri harimwo n'inzuzi imibu iraronka aho yinyegeza byoroshe ugaca tubona kandi ko hari abanyagihugu bamwe bamwe badakoresha neza imisegetera hari abavuga ko imisegetera yatanzwe na leta itabashikiriye bari barayirose imisegetera barayitanze kubera ku bwinshi mfasa mwari mwararose imisegetera twebwe twarayibutse twarayibutse ntayo twarose hariho abarose n'ababuze umwe mu baremesha kiyago avuga ko ahubwo ikoreshwa ibindi twagiye kubigisha kugira ngo tuyimanike turayimanika mu mazu y'abantu kandi twama twanakurikiranye mu bintu byo guhimiriza kugira ngo bakurikirane kubera ibihe bigoye by'imibu itera kandi ariza na malariya kenshi ibihe bibi bitubangamira kuri umutumba abantu benshi bayikunda kuyimanura bayitwara mu mazi mu mazi bayitwara kuyikoza iki kuyirobesha kubera inzara akarere k'inzara isekeza ryo gusanga abanyagihugu kubavurira mu mitumba ririko riba mu ntara zine z'uburaruko n'izindi bihana urubibe zibonekamwo malariya nyinshi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika leta y'u rwanda yatanguje umugambi munini wo gukangurira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kwirinda malariya mu kugira isuku ku bigo by'amashuri bigamo ndetse n'umugambi wo kurara umusegetera wo kwirinda imibu kuva icyo kiza cya malariya cyiyongereye mu rwanda ibikoresho umunyeshuri atumwa ku ishuri bigiye kuzo kwiyongera ko n'umusegetera wo kwirinda imibu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu wasumita kaboyi abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri n'igice babarirwa mu cyiciro cy'abanyeshuri uyu mubare munini w'abanyarwanda kandi bakiri bato nibo batumye minisiteri y'uburezi ifata ingamba zo gukangurira aba banyeshuri kwirinda malariya mu mpera z'ukwezi kwa mbere minisitiri w'intebe w'u rwanda yari yatangije gahunda yo guteza imbere isuku mu gihugu hose mu rwego rwo guhangana n'indwara ya malariya isigaye yugarije uduce twinshi tw'u rwanda minisiteri y'uburezi yatangiye gahunda yo gusura ibigo by'amashuri bakangurira abanyeshuri kurara mu nzitiramubu iteye umuti ndetse no kugirira isuku aho bigira umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye bwana rwamukwaya olivier kuri uyu wa gatanu yari mu kigo cy'ishuri cyitiriwe mutagatifu andrea kiri i nyamirambo mu mujyi wa kigali aha yasanze abanyeshuri bataragira umuco wo kurara mu nzitiramubu biragaragara ko abanyeshuri muri rusange ntabwo barashishikarira kuryama mu nzitiramibu kandi barazifite ariko urasanga barazibitse mu bikapu byabo birasaba rero kandi nibyo turi gukora gushishikariza abanyeshuri kuryama muri izo nzitiramibu kugira ngo umunyeshuri yumve ko inzitiramibu atayizanye gusa ngo yayereke ubuyobozi ahubwo yayizanye ngo izamufashe kwirinda malariya padiri lambert dusingize imana umuyobozi wa st andre avuga ko guhera uyu mwaka mu bikoresho batuma abanyeshuri bongeyemo inzitiramubu gusa padiri avuga ko bitoroheye ikigo gutoza abanyeshuri kuziraramo kuko ari umuco usanga batamenyereye yongeyeho ko hari n'abana benshi baba badafite ubushobozi bwo kuzibona eyi n'umunsi wa kane dutangiye amasomo y'iki gihembwe wabonye ko hari n'abakiri muri mu gikorwa cyo kuzimanika usibye n'icyo ngicyo ariko urabizi sinzi niba nawe uyiraramo abantu benshi ntabwo bakunda kurara muri musitikeri abidatwika nk'uko minisitiri aza abibisubiramo abana bayitwaza ko buza gusinzira neza hari n'uba ihari ahubwo yajya kuryama akayikura ari uko agiye kuryama hari n'abaje batazizanye ubusanzwe twari dufite amahirwe y'uko hari abantu bajyaga batuba hafi bakadutera inkunga izitabasha kuboneka abana baraza kubibabwira akaritwe tuzibihera ariko ukabaha musitikeri igihumbi umwaka warangira ugasanga ufite magana atandatu nubwo iyi gahunda isabwa kwishyiramo imbaraga bitewe n'icyorezo cya malariya cyiyongereye abanyeshuri batangarije ijwi rya amerika ko bitazaborohera kurara mu nzitiramubu kuko ari bishya kuri bo navuga ntabwo ariko twese tubimenyereye kwa ko nko mu rugo igihe tuba tutaziraramo noneho ugasanga niyo tuje ahangaha niyo mpamvu abantu benshi batahita babyitabira cyane nyine kwa ko tuba tutarabigize umuco wacu ntibonye uko mutaziraramo mu rugo usanga nyine nk'icyumba idirishya turikinga saa kumi n'ebyiri zitaragera ukumva nyine nta buryo imibu yakwinjira mu cyumba rero nta n'ubushyuhe busigaye buri hanze aha ngaha ukumva nta mpamvu yo kurara mu nzitiramubu kuko nta mibu iba yagezemo umubyeyi waganiye n'ijwi rya amerika twahuye azanye umwana wo gutangira amashuri yavuze ko nubwo bategetse kuzana abana bafite inzitiramubu bikibagoye kuko kubona aho bayigurira cyane cyane abatuye mu cyaro bitaboroheye naho kuyigura nko mu giturage ntabwo haboneka ugasanga ni ikibazo nk'iyi wacu mu kinyababa ntiwabona keretse utumye hari mu ruhengeri hariya i musanze naho ubundi ntabwo wabona aho uyigurira ni ukuvuga ngo utayibonye leta itayiguhaye ntabwo wabona aho uyigurira urabona ni ugufata urugendo nabajije n'iwacu ngo inzitiramubu igura angahe nta muturage ushobora kubimenya kuzigura keretse ahantu habaye ubukangurambaga buhagije banagira n'aho kuzigurira ko hari n'ukenera kuba wenda yazigura ariko kubera ko atagira aho yazigura ugasanga ni ikibazo imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko iyi ndwara yikubye inshuro enye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri kugeza muri bibiri na cumi na gatanu muri iyi myaka hagaragaye abarwayi ba malariya bagera ku bihumbi magana atanu mu gihe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu wonyine habonetse abarwayi ba malariya barenga miliyoni ebyiri usibye ubu bukangurambaga bwatangijwe mu mashuri makuru buzamara ukwezi kumwe minisiteri y'ubuzima nayo yari yatangije ubukangurambaga buzamara amezi atandatu guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu bakangurira abaturage kurara mu nzitiramubu ndetse no kugira isuku mu rwego rwo kwirinda imibu itera malariya asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ryari rimaze igihe rihuza ibihugu byo muri afurika mu nkino zabereye mu rwanda ryarangiye ejo ku munsi wa mungu igihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi nicyo cyatahukanye igikombe nyuma yaho gitsindiye igihugu cya mari bitatu ku busa reka dutege amatwi mugenzi wacu jean claude yaduteguriye inkuru ikipe y'igihugu ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo niyo yari yegukanye igikombe cya shani mu irushanwa ryari rimaze ibyumweru bitatu ribera mu rwanda umukino wa nyuma wabereye kuri stade amahoro i remera ejo ku cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ikipe ya kongo yatsinze mari ibitego bitatu byose ku busa uyu mukino wakurikiranywe n'imbaga y'abakunzi b'umupira w'amaguru biganjemo abari baturutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku ruhande rwa mari nubwo nta bafana benshi yari ifite hari bamwe bari biyemeje kuyishyigikira barimo n'abanyarwanda mbere y'umukino aba bari bifitemo icyizere ko igikombe kigomba gutaha muri mari umutoza wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo florent benge yari yakoze impinduka zigamije kuziba icyuho cya myugariro padubo mpunga wari ufite ikibazo cy'amakarita abiri y'umuhondo mu mwanya we yahashyize bope merveille usanzwe akina hagati uwo mwanya w'inyuma ye witwayemo neza biza kuba amahire n'umukinnyi yannick bangala yifashishije hagati akora inshingano ze uko bikwiye uyu mukino waranzwe n'imvura y'umuvumbi yaguye mu nce za remera ku munota wa makumyabiri n'umunani eliya meshaki ukina imbere yatsindiye igitego cya mbere ikipe ya kongo abafana b'iyi kipe biterera mu bicu uyu mukinnyi kimwe na bagenzi be jonathan boringi na zakari mombo bakomeje kubuza amahoro ab'inyuma y'abamari izi kagoma nazo zanyuzagamo zikagerageza gusatira zishaka kwishyura ariko igice cya mbere cyarinze kirangira mamadu kuribari abdulayi diyara na seku koita batarabona igisubizo mu gihe abanyekongo bari bategereje igice cya kabiri cy'umukino umucezo wari wose basubiramo inyikirizo y'indirimbo bagira bati ekotite ekotite ekotite mu gice cya kabiri ku minota mirongo itandatu na rimwe eliya meshaki yatsinze igitego cya kabiri cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo abakinnyi ngwesan kuwame na ive bisuma bamari binjiyemo ngo bongere akabaraga nta kintu kinini bahinduye ku munota wa mirongo irindwi na kabiri jonathan boringi yakubise inyundo ya nyuma ku musumari wo kubamba ikipe y'igihugu ya mari ubwo yatsindaga igitego cya gatatu cya kongo ku mupira w'ubwenge yaherejwe na joyce romalisa iyi nsinzi ya bitatu bya kongo ku busa bwa mari yatumye abafana ba kongo baba uruvunganzoka biharira imihanda yo mu mujyi wa kigali iyi kipe yari yegukanye igikombe cya shani ku nshuro ya kabiri mu mukino wo guhatanira umwanya wa gatatu muri irushanwa rya shani wari watangiye isaa cyenda z'igicamunsi ikipe ya cote d'ivoire yari yatsinze guinea ibitego bibiri kuri kimwe mbese iri rushanwa ryatangiye ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi gushize rikarangira ejo ku cyumweru tariki ya karindwi y'uku kwezi kwa kabiri risigiki u rwanda uyu ni umwe mu bacururizaga imyenda n'ibindi birango bifite amabara y'amakipe atandukanye yari yaserutse avuga ko yungutse amafaranga arenga miliyoni y'amanyarwanda ibihumbi bitatu ni bitatu wapi kubera ko bagenda batwiba ibyinshi byo batwiba ariko ubundi twakunguka tunguka tu ni bitatu wangu bitava gerangije nshobora kuba amaze kunguka nka miliyoni utangiye kuri mace ya mbere ya konti d'ivoire n'amavubi yangiriye akamaro yangiriye akamaro njyewe ni igicuruza mbere hano kuri stade ni igicuruza bwa mbere hari umunyamahanga ncururiza inyungu ni nyinshi nta kibazo ku ruhande rw'abafana abakunzi b'ikipe y'igihugu amavubi baranzwe no guherekeza ikipe yabo kugeza ubwo yasozaga urugendo rwayo ku ntera ya kimwe cya kane kirangiza yewe wanyita rasita urigashwanyaguza dufite ubushake dufite n'ubushobozi ubundi nitwa intwari jeanne pomuseni ariko bampimba izina bita kabira ntibumve ngo ni kabira ngo ndi umukongomani aa ndi umunyarwanda yewe u rwanda ndarwizeye uyu munsi igihe nababwiye abakongomani yuko ari igitego kimwe bita ziba birebana n'imitegurire muri rusange umwe mu bakurikiranye iri rushanwa kuva ritangira kugeza risozwa aratubwira uko yabibonye njyewe ku giti cyanjye ukuntu ndeba u rwanda pe twateguye neza cyane ibintu byose bimeze neza urebye kwinjira ikintu kijyanye na sekirite amakipe yose ameze neza mu bibazo bya taransipoti n'amahoteli ukuyeho ntabwo haburamo uducarengi duto duto n'utwo ngutwo tumuriro utwo ngutwo ntabwo tujya tubura n'ahantu hose no muri nuza byari birimo muri south africa bibiri na cumi na kane ariko ndumva ko ntabwo bikabije icya mbere ni ukuba imitegurire imeze neza ibyangombwa byose bihari njyewe ndumva ko imyitegurire kabisa u rwanda rwateguye cyane ibintu bimeze neza tubashimiye ko mwakomeje kuba hamwe na radiyo yanyu mudatenguha muri ibi byumweru bitatu byose irushanwa rya shani ryamaze yari claude munyandinda i kigali ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziranegura ibitero by'iterabwoba byagizwe na boko haram ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda na mirongo itatu mu kwezi kwa mbere mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ku itariki ya mirongo itatu mu kigwati cya dalori abo bagizi b'iterabwoba bateye bombe mu iduka batera ikigwati bongera baturira amazu y'ibyatsi y'abanyagihugu atari make abagwanyi ba boko haram baturiye amazu ashika ku majana atatu muri yo bakaba baturiyemo abantu babona bamwe muri bo bakaba bari abana ikigo cya leta ya nigeria kijejwe gutabara byihuta gitangaza ko hapfuye abantu bashika kuri mirongo itandatu na batanu hongera hakomereka abandi ijana na mirongo itatu na batandatu boko haram umugwi wafashe icyemezo cyo kuyoborwa no kubahiriza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za islamic state baharanira leta ya kisilamu umaze igihe ugira ibitero mu buraruko bwa nigeria amakuru atandukanye avuga ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri mu myaka itandatu iheze batesha ingo abandi amamiliyoni abiri n'ibice bitatu boko haram ibandanya kugira ibitero bikomeye ku basivili harimo n'abana uwo mugwi w'iterabwoba ubandanya kwerekana ko atagaciro uha kiremwa muntu leta zunze ubumwe za amerika zirahojeje imiryango y'ababuze ababo bose mu bitero vya boko haram leta zunze ubumwe za amerika zigiye kubandanya gufasha abantu bageramiwe n'ubwicanyi bugirwa na boko haram mu kubashikiriza imfungurwa n'izindi mfashanyo mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi bugirwa na boko haram mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida barack obama yatangaje ko amerika yafashe ingingo yo kurungika abasirikare amajana atatu b'abanyamerika indege za drome zijejwe kugenduruza akarere mu ngingo yo gukomeza umugambi wo kurwanya abo bagwanyi b'abaisilamiste ako kagwi k'abasirikare b'abanyamerika bahawe igikorwa cyo kugenduza no kwegeranya amakuru yo muri ako karere hakoreshejwe ubuhinga bwo mu kirere mu itangazo ryasohowe na john kirby umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gufata mu mugongo nigeria n'ibindi bihugu bicuditse nabo biri mu karere k'ikiyaga chad mu kurwanya iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyise
amakuru twabashikirije muri somaliya abategetsi bajejwe umutekano muri ico gihugu bamenyesha ko bamenye umuntu akekwa ko ari we yagize uruhara mu gutega ibombe mu ndege y'ikompanyi yitwa dalo airlines indege yagize isanganya mu ndwi irangiye umwe muri abo bategetsi bamenyesha kandi ko uwo muntu yagize uruhara mu kindi gitero cyagabwe n'intagondwa z'abarwanyi ba al shababu muri Algeria naho leta ya Algeria yarateguye itegeko rihindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo gutsimbataza demokrasi muri ico gihugu zimwe mu ngingo zahinduwe ni ibiringo by'umukuru w'igihugu byashizwe kuri bibiri ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka wa 2008 ryongera perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika ibindi biringo bibiri muri korea ya ruguru korea ya ruguru cararungitse ejo ku munsi w'imana kigendajuru mu kirere bituma amakungu agira amakenga ko coba kiriko kigerageza porogaramu yaco ya misile balistike inama ya oni ijeje umutekano ejo ku munsi w'imana yarakoranye mu ntumbero yo gufata icemezo kuri uyo mugambi wa korea ya ruguru leta z'ubumwe za amerika nayo yiyamirije ico gikorwa ikaba yaciye itanguza ibikorwa vya kidiporomasiya kugira korea ya ruguru ifatigwe ingingo muri Taiwan naho mu gihugu cya Taiwan gushika ubu abajeje gutabara baharubwa mu bihumbi baracari mu bikorwa byo kugerageza kurokora abantu bashika ijana mirongo ibiri boba bakiri munsi y'ibibomoke vy'amazu vyatewe na nyamugigima yateye mu gitondo ca kare co ku munsi wa gatandatu muri ico gihugu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twategura uyu munsi bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyise bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.